abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero. Itetero.
Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana Noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka.
oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese. Gahene! Gahene! Reka njye kureba ikintu arimo akora.
ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana inshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje gukurikira amasomo yanyu uko bikwiriye sibyo nibyo rwose cyusa none se inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu bakatujyana ku ishuri nibyo rwose teta bana inshuti zacu ese namwe ababyeyi banyu barabahana iyo mukosheje muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe akamaro ko kujyana abana bafite hagati y'imyaka itatu n'itandatu mu rugo mbonezamikurire na serivisi zitandukanye bahabonera uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa guha abana uburere buboneye no gukosora umwana igihe akosheje utamuhutaje ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
agatambaro k'umwana w'imana kari he Ngako karahise gacanye amatara.
agatambaro k'umwana w'imana kari he Ngako karahise gacanye amatara.
ntare nawe ukurikiyeho bakagushyizeho ntiwakabona yewe ntabwo nari nabibonye agatambaro k'umwana w'imana kari he Ngako karahise gacanye amatara.
agatambaro k'umwana w'imana kari he Ngako karahise gacanye amatara.
agatambaro k'umwana w'imana kari he Ngako karahise gacanye amatara. Ariko sentare wowe urakomeza uzengurukana agatambaro k'umwana utakadushyiraho.
none se si mwebwe muri kureba inyuma ngiye kanyishirireho ntabwo narebye inyuma ntare we dore kanyoni ubwo akanyenaje twongera dutangire shamura abana babi twakoze iki kuki mwakinnye na hari turabisubiramo kanyo ngwino nawe mu ruziga mbashyireho agatambaro k'umwana kanyo ngwino wicare hano nagufatira umwanya umva mumve mbabwire tubwire ntare nawe ngwino wicare hano mu ruziga mbigisha ibintu nabonye ku ishuri ni ibikizi nyine ndashaka kubigisha ukuntu tuzajya dusuhuzanya ntituzajya tugera hano ku irembo twagurutse se utabitwigishije ndashaka guhera kuri kanyana gudumoni igiticha nose ndasubiza ngo iki kanyo nawe uzajya uhita uvuga ngo gudumoni igiticha e gudu moningi tica Good morning ticha bakame. Mudugo ningingi ticha kanyoni. Oya vuga ngo gudu moningi gudu moningi gudu moningi mwese mwabikoze mwihe amashyi akandi kanyu yego akandi how are you gahene ntabariye ukanyoni
oya gahe urabyishe gahene uhita upfukama kubera si iki kubera ko ubyishe pfukama di ndiyengeye ntabwo mfukama maze wowe se ko wabyishora ubwo bagupfukamishije
nyine mwabyibagiwe oya baka ibyo bintu byo gupfukamisha nta byari birimo ceceka natagahe ariko baka ntitwavuze ko tutazajya tubangamirana ntituzajya tuza hano ku irembo kandi nanjye ibyo byo gupfukamisha ntabyo nabonye ku ishuri ubwo na hano ntabirimo none se ngewe iwacu ko iyo dukoze amakosa badupfukamisha ngewe iwacu ntabwo bajya badupfukamisha nanjye ntabwo bajya bankubita cyangwa ngo bampfukamishe ngewe iyo nakoze amakosa bahita bambwira ngo we kanyoni sohoka hanze kandi uyu munsi ntabwo urya
yo none se koko bakwimira iryo kanyo oya bigera aho ngasaba imbabazi bakabima nanjye iyo nkoze amakosa mu rugo bansobanurira icyo nakoze nkahita nsaba imbabazi bakanazimpa yo mbega byiza babyeyi muturere neza tuzakure neza
teta karame disigaye nanone kuvuga gudu moningi utunyamaswa twose turamuseka yego disi cyusa bakaba babwiye gahene gupfukama kubera ko abivuze nabi none se bana nshuti zacu namwe nimutubwire ababyeyi banyu bajya babahanisha ibihano bibabaza ntangiye gushyira igishirira mu ziko noneho ubundi niyokeje barankubita natinze gutaha barankubita njyewe natinze mu nzira ndi mu muhanda mvuye ku isuri maze mama arankubita nari nagiye kuvoma mu inda yo papa arankubita namvuye kuvoma amazi arantambukira nsubirayo barankubita nje kubera ko natinze iyi karamu yari yabize nuko papa arankubita yari yanze kwandika ndayicumura irabira nuko papa arankubita papa arankubise ndarakara nagiye guhata ibirayi undikewe mama arankubita oh mubivuze neza rwose bana nshuti zacu namwe mujye musaba ababyeyi banyu kutabahanisha ibihano bikomeretsa cyangwa se bibabaza sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
tujye gukina tujye gukina tujye gukina tujye gukina tujye gukina tujye gukina
bana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline uyu munsi mu isomo ry'ikinyarwanda n'abateguriye umuvugo ushimishije cyane witwa mama nkunda mukurikire rero kugira ngo muze kubasha gusubiramo umuvugo wacu murakoze cyane niba mwiteguye rero reka mbavugire umuvugo wacu nabateguriye witwa mama nkunda muriteguye reka ntangire mama nkunda ngushimira ukuntu nkunda ngushimira ukuntu nyitaho muri byose ngushimira ukuntu mbabarira amakosa ngukorera buri munsi reka ngusezeranye ko nzakubaha iteka nishimira ko uri mama wanjye murakoze cyane kugira ngo menye ko mwateze amatwi umuvugo wacu reka mbabanze mbabaze ibibazo kandi munsubize mu muvugo wacu batubwiye ko nshimira iki mama ngaho bibwira uwo muri kumwe murakoze cyane mu muvugo wacu batubwiye ko mama mushimira ukuntu ankunda ukuntu anyitaho muri byose n'ukuntu ambabarira amakosa yose mukorera ese inshuti zanjye ni iki nsezeranya mama ngaho bibwira uwo muri kumwe ni byiza cyane mama musezeranya ko nzamwubaha iteka none se abana ni iki nishimira ngaho kibwira uwo muri kumwe murakoze cyane nishimira ko uri mama wanjye ndabashimiye pe mwasubije neza ibibazo nababajije binyeretse ko mwakurikiye umuvugo wacu nshuti zanjye umuvugo wacu rero tugiye kuwuvuga kugeza tuwufashe mu mutwe nzajya mvuga hanyuma namwe musubiremo kugeza turangije umuvugo wose murasabwa kuvuga mu ijwi riranguruye muriteguye igihe tuwusubiramo rero ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kwandika uyu muvugo mu ikayi yabateguriye murakoze cyane niba mwiteguye rero reka mbare rimwe kabiri gatatu ntangire rimwe kabiri gatatu mama nkunda ngushimira ukuntu nkunda ngushimira ukuntu nyitaho muri byose ngushimira ukuntu mbabarira amakosa ngukorera buri munsi reka ngusezeranye ko nzakubaha iteka nishimira kuri mama wanjye inshuti zanjye ngiye kongera nsubiramo ndajya mvuga agace hanyuma namwe mugasubiremo mama nkunda ngushimira ukuntu nkunda ngushimira ukuntu nyitaho muri byose ngushimira ukuntu mbabarira amakosa ngukorera buri munsi reka ngusezeranye ko nzakubaha iteka nishimira kuri mama wanjye murakoze cyane noneho ndumva umuvugo wacu mwawufashe reka tuwuvuge wose noneho mama nkunda ngushimira ukuntu nkunda ngushimira ukuntu nyitaho muri byose ngushimira ukuntu mbabara amakosa ngukorera buri munsi reka ngusezeranye ko nzakubaha iteka nishimira kuri mama wanjye murakoze cyane ubwo mwamaze kuwufata rero reka mbahe umwanya musubiremo umuvugo wacu umuntu mukuru muri kumwe murakoze cyane mwitwaye neza pe ndabashimiye ariko reka mbasigire umukoro muze gusubiramo uyu muvugo abantu mubana ngaho nimuhaguruke mbahembe amashyi menshi Mm. isomo ryacu rero ni aha rirangiriye murakoze cyane murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo cyusa kandi nyagakora dukomereza umugani utubwira ngo bwenge ni umwana udasanzwe bana mwese muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana karamenyogoku mwiriwe neza mwiriwe neza nyogoku Eh, amakuru yanyu ni meza nyogoku mumeze neza mwese yego nyogoku reka rero twinjire mu- muri wa mugani wacu harya ni uwuhe mugani twari twabonye kiriya gihe Njyewe yego tubwire ubwenge ni umwana udasanzwe ubwenge se bwa bigenze ate twagarukiye hehe yabigenze ate bwenge Eh, aho bwenge yari atuye habura amazi yego noneho bwenge akicara yibaza uko yabona amazi agakiza aho yari atuye Eh, abaturage bose kugira ngo abo- abagezeho amazi ubwo rero yadushyize mu kibazo turibaza isura mwana azabigenza ate Eh, si byo reka dukurikire twumve Eh, ubwo rero ngo bwaragorobye nimugoroba ubwenge yicaranye n'ababyeyi be maze ababwira ko agiye gushakira abaturage amazi kubera ukuntu rero bubahaga ibitekerezo bye ababyeyi ntibashidikanyije kuri icyo cyifuzo Eh, murabyumva Yego.
bari bamwizeye afite ibitekerezo bizima sibyo Yego.
Eh, ngo noneho rero byagenze bite bamwokereje ibijumba barabimuha kugira ngo bimubere impamba mu rugendo rwe Eh, urugendo rujya kugira rute rugana he rujya gushaka amazi ngo agiye gushaka amazi ngo agere ngo abaturage bose babone amazi sibyo yariyemeje ngo bwenge bamuhaye ibyo bijumba abipfunyika mu rukoma abishyira mu ruhago yari yaraboshye hehe mwabyuze umwana wiyemeje Eh, umwana w'umukobwa se ntasanzwe koko ntasanzwe reka tugarukire ahangaha nzabakomereze ubutaha uyu mugani sibyo yego Eh, cyusa karame wumvise ukuntu ubwenge ababyeyi be bubaha ibitekerezo bye yego disi teta ababyeyi be bamuhaye impamba bamwokereza ibijumba abipfunyika mu rukoma maze abishyira muri rwa ruhago yaboshye yego disi cyusa bana inshuti zacu ntituzacikwe n'igice kizakurikira noneho mbere y'uko turuhuka tubanze turirimbanire indirimbo mwayiherukaga se twatangiye
zamura amaboko ukore ku mutwe uzunguze umutwe turebe kubishobora hehe hehe hehe hehe manura amaboko ukore ku gihimba uzunguze igihimba turebe kubishobora hehe hehe hehe Hey, hey, manura amaboko ukore ku maguru uzunguze amaguru turebe ko ubishobora Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Nayizunguze, hey, izunguze, hey, nayizunguze, hey, izunguze, hey. Hey! Ngaho simbuka, eh, simbuka, eh, ngaho simbuka, eh, simbuka, eh. Eh, eh, eh, eh.
oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
ngahore kajyungu karame urakora iki aho ngaho niko urabona ukuntu wicaye uboshye akana kashobewe niko ubushana gutumye buri hehe ngubu mpereza hano ntabwo nta soni Hey! ibi ibi ni ibicunzaniye kajyungu Hmm? cya tata we ubu ni ubushera cyangwa n'ubushera ubuguze he he niko shaka aho nagutumye niho ubukuye kutavuga ukandeba gusa he nta soni Sha, nindamuka nsanze wabuguze aho ntagutumye ndagukubita bikurenge si wowe mbaza Nabuguze kwa siriyake
wabuguze kwa siriyake ubushera bwo kwa siriyake n'ahangaha itetero bose barabwirahira si ubu rwose igihe wahereye.
ndeka rwose ndeka ndeka Do- do- i- i- igira hino igira hino nawe dore wakira usomeho nawe wiyumvire rwose nkanumve yewe data we Aha.
ubu busheri buguze kagihugu
oya kajyungu urabeshya sinshobora kubyemera rwose He? ni ubushera yafunguje amazi cyangwa ni amazi yafunguje ubushera He? ngewe habimana nakwemera ko amafaranga yanjye apfa ubusa aryo kajyungu cyaha tugende dusubizeyo ubushera ko mbona asa gukuriwe gufunga amaferi boshye ihene iri mu kiziriko bajyanye kurisha aho idashaka Eh?
ndagukubita ni handi Ntabwo hawe gusubira kwa siriyake kubera si ngo ntabwo ushaka kugira gute ndakubwira haguruka senye cyangwa mm, mfate inkoni nkwere wahagurutse ku neza wa mwana we mwihorere ndamutikura yewe niko namubwiye uyu mwana yahagurutse tukagendana He?
bya bintu burya si ubushera ahubwo ni amazi buzi habima Wavugije ukuri?
ndebera ibi bintu muri siriyake wabikoze ko nanjye ntabwo ndimo kubyumvisha He?
ko nzi ko asanzwe ari inyangamugayo yaba abikoze agambiriye iki Eh, nkurikije uko nzi si yakira ibintu rwose ntabwo yabikora Ntabwo kanyungu ngwino hano hagarara hano imbere yanjye usubize ibyo nkubaza witonze kandi udabyineye gutyo niko u- u- u- ubu bushera ntiwabumenya ugasukamo amazi oya rahira dore mbese ko nsubiza ucuritse umutwe numbeshya ndagukubita inkoni nyinshi cyangwa umupfukamishe hanze hariya umunsi wose ariko numbwiza ukuri ndakubabarira wumvise ariko uzi n'ibindi mukamuri mpereze iyo nkoni ariko ubwo wavuze uko wabigenje bataragukubita akagihugu Mbwira.
ubushera wawumenye mbabarira papa mbwira nyine ni njye wabunyoye ye ubamo iki uta iki kagihugu
buze bwuzuye ngeze mu nzira nsomaho ubigenza ute?
ngiye kugera mu rugo ninya ko mu nkubita mpita njya ku iriba kuvomeraho amazi sha umva ndagukubita kuko imico mibi nk'iyo ngiyo rwose sinayihanganira ndagukubita papa mbabarira ntabwo nzongera oya ndagukubita rwose
mubabarire habima Ntabwo mubabarira, Mubabarire ndamukubita.
kuko yatinyutse akakubwiza ukuri kose muhe imbabazi pe ok ntacyo noneho imbabazi ndaziguhaye singukozaho n'urutoki urumva neza A- ariko sindarangiza kuvuga ceceka ugiye kwicara hariya ubundi ugotomere ubwo bushera N- nako ayo mazi u- uyamaremo ubikore nk'agahano gato nguhaye urumva neza ibaba we ariko waciye inkoni zamba habima oya ntabwo mubabarira ubu kagihugu nungana kuriya aragotomera litiro eshatu z'amazi koko ntizi yego sinshyigikiye amakosa y'umwana ariko kumuhanisha igihano nk'icyo cyangwa kumukubita no kumutuka nibyo byatuma yisuka ubwo uratangiye uragira ngo yongere atorongere nk'uko byagenze ubushize kumukubita no kumuhanisha ibihano bikakaye bituma bigikange yumva ko ababyeyi be batamukunda ni byiza nuko kagihugu twamuganiriza tukamwereka neza ikosa yakoze turi kumusaba kutazabyo aho usaba papa imbabazi papa mbabarira ntabwo nzongera shaka yungu ndakubabariye sha urumva ariko ntuzongere
habimana neza neza yarubiye ngo arakubita akagiyunguri amubwire uko byagenze ngo amuzanire ubushera bw'amazi cyangwa se amunyweshe akajerekani kose ka litiro eshatu kandi arabyita agahano gato ese babyeyi ni ukubera iki tugomba gushishikariza guha abantu uburere buboneye no gukosora umwana igihe akosheje utamuhutaje tubatumirire impuguke idusobanurire nitwa uwizeyimana ediane nkaba ndi umuhuzabikorwa w'urugo mbonezamikurire rw'imbuye ruherereye mu karere ka ruhango ni ngombwa guha abana uburere buboneye no kubakosora igihe bakosheje tutabahutaje kubera ko umwana aba mu muryango dusaba rero ababyeyi ko babanza mu muryango bakaba bandebereho kuko umwana arabigana n'igihe habaye ikibazo bakagikosora biherereye umwana rero afashwa n'ababyeyi guhabwa uburere buboneye mu muryango dusaba ababyeyi kumurera birinda amakimbirane ndetse no gukosora ibitagenze neza umwana igihe biherereye umwana rero mu muryango mu by'ukuri atozwa n'ababyeyi ikinyabupfura kubaha gusaba imbabazi igihe akosheje kumvira abamurera ndetse n'isuku umwana agatozwa mu muryango kuzavamwo umunyarwanda cyangwa se umwana w'icyerekezo igihugu cyifuza dushishikariza rero ababyeyi kudaha abana ibihano bibabaza umutima ndetse n'umubiri kuko si byiza na gato kuko bigira ingaruka ku mwana birimo gutinya ababyeyi no kuba atabaha amakuru igihe ahuye n'ibibazo umwana rero muri rusange nta kosa ariko arayoba igihe rero ya- akeneye gukosorwa cyangwa kuyoborwa abifashwamo n'ababyeyi batamuhutaza bamutega amatwi baramuyobora bamuganiriza ko iryo kosa atazarisubuyira umwana rero akabasha kumenya ingaruka n'icyamubaho igihe yasubira gukora cya kintu ababyeyi bamaze gusesengura bakabona ko ari ikosa urugero ushobora gutuma umwana itatu kuri kugeza kuri itandatu aba ashobora kujya kuvoma hafi aho ngaho ashobora kugerayo rero agakererwa kubera ko nk'umubyeyi washakaga amazi byihutirwa ugahita umukubita ukababaza umubiri n'amagambo akomeretsa ariko ntiwabanje gutega umwana amatwi i- i- imbogamizi yaba yahuye nazo yahuye n'umu- n'abantu benshi ku ivomo aho avoma cyangwa se yakitaye na ya mazi akameneka ni byiza rero nk'umubyeyi k'umwana umwegera ukamutega amatwi akakubwira hanyuma ukamugira inama bitewe n'uko wasesenguye ukabona ko umwana yaguye mu i- mu ikosa cyangwa se yayobye ukamuyobora mu nzira nyi- nziza igihe rero ubimubwiye utuje nta burakari ashobora kuguha andi makuru ashobora no kukwisanzuraho kandi n'inama wamugiriye ubutaha arayikurikiza ni byiza ko umubyeyi cyangwa umurezi atega umwana amatwi kugira ngo amenye asesengure arebe ko cya kindi ari ikosa kuko umwana aba agomba kwerekwa ineza akaganirizwa ariko ibyo bintu bisaba no kuba umuryango abi- a- akura abibonamo Ah, nk'uko uburere buboneye kandi budahutaza twirinda cyane guha abana ibihano bikakaye kuko bibabaza umubiri bikababaza n'amarangamutima y'umwana aho umwana agutinya nk'umubyeyi ikindi amakuru igihe yahuye n'ikibazo runaka ntabwo akwisanzuraho ngo akubwire ikindi n'umwana hari aho agera agahungabana ni byiza rero kumukosora umugira inama kandi ukamusaba ko atazabisubiramo akenshi umwana akurira muri uwo muco wo ku- wo gu- wo kumva inama z'ababyeyi maze bigatuma umwana agira ubuzima bwiza akabaho mu muryango utuje yishimye kandi mu muryango wishimye babyeyi badusobanurira impamvu tugomba guha abana uburere buboneye no gukosora umwana igihe akosheje utamuhutaje kubera ko iyo umwana umuhutaje arahungabana nta nubwo uba umweretse ikosa yakoze ngo nibura nikosore ahubwo uba umuteye kuba igikange cyangwa se kugira imyitwarire idakwiye ku mwana gukosora umwana utamuhutaje rero ni uburyo bwiza bwo gutuma umwana agirira icyizere umubyeyi cyangwa umurezi maze agakura neza inshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanurira akamaro ko kujyana abana bafite hagati y'imyaka itatu n'itandatu mu rugo mbonezamikurire duhere ku butumwa bwa rabuni tuyizere utubwira ko akamaro ko kujyana umwana ufite hagati y'imyaka itatu n'itandatu mu rugo mbonezamikurire ari ugutuma ashobora kwisanzura ku bandi bana naho ndorimana jean claude atuzi ko iyo umwana agiye mu bandi ahita akura vuba dusoreze ku butumwa bwa tuyizere emmanuel og utubwira ko kujyana umwana uri hagati y'imyaka itatu n'itandatu mu rugo mbonezamikurire bifasha umwana kujijuka kandi umwana agakura yisanga mu bandi adafite ubwoba dushimire rabuni tuyizere jean claude ndorimana na tuyizere emmanuel og ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
itetero itetero ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere na mbere